imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu ariyo yesu bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
baramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera kuyavugwa ku burundi ejo ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoranije abegwa bose n'ikibazo cy'imibano kugira barabire hamwe ingene imfashanyo y'ibanki y'isi yose y'amafaranga yababa imiliyaridi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi azokora mu kiringo cy'imyaka itanu yohabwa ababikwiye koko inyuma yo kwerekana abo ayo iyo mfashanyo yega umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratunze agatoki amashirahamwe akora muri ico gisata abamenyesha ko batariko barakorera neza abo bajejwe umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS ishirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi yaratanze insiguro aho yerekanye ko badafashijwe n'abajejwe intwaro bitazoborohera mu kazi kabo akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu ko ariyo ntambamyi ibabuza kugera ku ihangiro bihaye leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ifise icyizere kubona abaroberi bo mu ntara ya tigre barasubiye mu birindiro byabo byo mu buraruko bwa etiyopiya byuguruye imiryango kuri diporomasiya yiyaguye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu muri amerika ned price yavuze ko kubona abo baroberi barasubiye mu ntara yabo ya tigre ari ikintu amerika yakiranye urweze rwinshi avuga ko ibyo ari byo amerika yamye isaba kuva imbere y'igihe ariko ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa amerika ntibwashotse bwemeza nimba amakuru yatangajwe kuri uko kuva mu ntara za amuhara na afare kwabo barobere ba tplf ari amakuru y'ukuri canke atari ukuri iyi ngingo yafashwe n'abaroberi bo muri tigre yatanze icizere ko hashobora kuba ibiganiro byo guhoza inkoho muri iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu imaze kandi gutera ibibazo by'inzara muri ico gihugu co mu ihembe rya afurika muri afurika kandi abantu bashika cumi n'indwi barafuye abandi mirongo itandatu baraburirwa irengero ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa madagasikare mu gaturuturu keje ku munsi wa mbere aya makuru yavuzwe n'abategetsi bagenzura ibivuko muri ico gihugu umukuru arongoye ibivuko muri madagasikare jean edmond randriana ntenayina yavuze ko mirongo ine na batanu kuri ijana na mirongo itatu bari muri ubwo bwato bashoboye gutabagwa abandi bakaba bakirondegwa yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko ubundi mutegetsi mu gisata cy'ibivuko yavuze ko inyuma y'ibibazo by'ubuhinga muri moteri ubwo bwato bwarushijwe ingufu n'imifunda y'ikiyaga buca burazama nayo muri hayiti umugwi w'abamisiyoneri b'abanyamerika na kanada bari baranyurujwe muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi ubu baridegemvya inyuma y'aho batorokeye mu ndwi iheze ibi vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'abagiraneza bakorera bakorera byabivuze cumi na babiri cumi na babiri batorotse bari muri cumi n'indwi banyurujwe inyuma y'aho bari bavuye kugendera irerero ry'imfuvyi riri mu karere ka croix de buke muri ico gihugu mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi muri haiti gary desrosier yaremeje ko abo bamisiyoneri batakiri mu vyara vy'abari barabanyuruje ejo ku munsi wa mbere ishirahamwe rukristo begukira ryaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya ohio ryavuze ko abo bantu cumi na babiri batorotse bagenda ibirometero bitari bike mw'ijoro kandi bari bafise n'abana ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms riragabisha ko ikiza ca covid-19 kitazohera mu gihe hakiri ubusumbasumbane mu igabanganywa ry'incanco hagati y'ibihugu bikize hamwe n'ibihugu bikenye mu ijambo yashikirije mu gihe umwaka uri kurarangira ejo ku munsi wa mbere umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyesus yavuze ko atakimenyetso cyerekana ko icyo kiza kiriko kirazimangana vuba avuga ko abantu barenga miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu batakaje ubuzima na covid cumi n'icyenda mu bihumbi bibiri na cumi muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe avuga ko abishwe n'iki kiza barenga abicwa na sida malariya hamwe n'igituntu bishyizwe hamwe byose ibiharuro byerekana ko igice cya kabiri cy'ababa ku isi cyahawe urucanco rwa covid cumi n'icyenda mu gihe ikindi gice kitaracandagwa abanyagihugu mu bihugu bitunze baronse incanco inshuro mirongo itanu kuruta ababa mu bihugu bikenye nayo perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika white house yavuze ejo ku munsi wa mbere ko amerika yiteguye gutangura ibiganiro bya kidiporomasiya n'uburusiya biciye mu nzira zinyuranye ariko amerika iragabisha ko uburusiya bukwiye kubanza kumva amakenga y'ibihugu byo mu burengero bw'isi aho uburusiya bwarundanirije abasirikare babwo ku rubibe na ukraine umuhanuzi mukuru muri perezidansi mu by'umutekano muri amerika jack sullivan yaravuganye na mugenzi we w'uburusiya yuri ushakove umuhanuzi wa perezida vladimir putin mu by'imigenderanire n'amakungu perezidansi ya amerika yavuze ko sulevani yabwiye ushakove ko ibiganiro byose bikwiye gutorera umuti amakenga ku bikorwa uburusiya burimwo ntacyo uburusiya buravuga ku byavuzwe mu kiganiro hagati ya sulivani hamwe na ushakove
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini abarundi ntibavuga rumwe ku cegeranyo ku bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri umugwi severe waraye ushikirije inama nshingamateka gushimira rero inzego za leta gushimira umugwi severe cyane cyane wahotse gushyira uko kuri ahabona uno munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twaripfuje uyu ni frederic nzayimana wo mu ishyirahamwe y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo irindwi na kabiri hamwe n'abacitse ku icumu collectif de victime et survivant du génocide hutu de 1972 twacumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikirije ndabicanye uko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzuyemo ibinyoma kandi nk'uko bivuga mu kirundi bati igisiga kibi gita ibyubi ribi uyu nawe ni emmanuel nkuru nziza wo mu ishyirahamwe rifise intumbero yo kugira umuziro ihonyabwoko mu burundi ase jenoside u rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda covid 19 agena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe yashikirije ejo ku munsi wa mbere inama nshingamateka y'ico gihugu raporo yayo yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari jenoside yakorewe abahutu ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya umugwi severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa perezida michel micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu umugwi severe uremeje uno musi kw'igenekerezo rya mirongo ibiri kigarama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa perezida michel micombero ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu burundi uri Pierre Claver ndayicariye mukuru mu rwisevere wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi hari kuri uyu wa mbere ku muhingamo igiheri mu nama nshingamateka gusigura icegeranyo c'impapuro ibihumbi bitanu n'ijana na cumi na zitandatu ndayicariye aramutse mu rwisevere yavuze bimwe mu vyo yisunga abagandaguwe ni benshi cane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi abica ntibaraba imyaka canke igitsina ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi severe ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe terence mushano icegera c'umukuru w'ishirahamwe yarasize jenoside akiri imoso akaba n'umuvugizi waryo asanga umurwi seve ata ububasha ufise bwo kwita ubwicanyi ubwo aribwo bwose ho nyabwoko uku niko yabibwiye ijwi rya amerika kuri telefone raba ho mu rwanda ni hasi raba mu bayahudi muri exe yugosavi kera byemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiriraho inzego nka fpr mugabo ntibabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukanganiza atari oni nta rundi rwego nta rundi rufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho na mushano yibaza ko ivyatangajwe na severe bijyanisha abarundi agahamagarira oni kubikurikiranira hagufi guhumuriza hoho ni nabyo ho kuko nta n'ukuvukanisha biriho ahubwo ni ugutera ntitwatangaye ubu mu gihe mu gihe muri fpr banga gushyiramo intumwa za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari bizuyuzuye agitangaza kirimwo ku byo bakoze bakoze ku ntumbero bahawe tuba twanisiga mu kigamugenge dusaba yuko ibyo bavuze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iyo nyabwoko ryabaye mu burundi ko ari ko ari ry'abatutsi ariko jeha hakizimana umukuru w'ishirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga ibishikirizwa n'aba bagabo bisa no guhuguza turabona ko ibi atashingiro bifise kandi turashima ko n'umugwi severi uriko urakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara ahazotwara kubandanya tsimbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi n'agatakazi na muntu umukuru wa severe asigura ko icyatumye yitaho ubwicanyi bw'irindwi na kabiri gusa ari uko amasura ariko arazimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa uburundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda onu yemeje ko cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mirongo icenda na kane mu burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi irindwi na kabiri bokwitwaho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu mirongo icenda na gatatu nyabuna ari bwo bwokwitwaho nyabwoko umurwi seve akaba batandukanije n'ubwo utemerwa na bose eroge wurikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukivuga kuri iyo ngingo ya komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi navuganye na emmanuel nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ase jenoside ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu burundi navuganye nawe ari mu gisagara cya toronto muri canada aravuga uko yakiye ibyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe twacumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikije ndagicariye uko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzuyemo ibinyoma kandi nk'uko bivuga mu kirundi bati igisiga kibi gita ibyubi bibi mu gudiyeho hakozwe amakosa nk'arya mu buryo tuzi twagiye turaronka umwanya wo kuguma tumenyesha amakuru n'abarundi nta gitangaje yuko ushikiriza icegeranyo gishikiriza ikinyoma muti kubera iki kuko dufashe no kugenda waragiyeho byonyine nta kuntu sendedesdn kugena uwo mugwi ariyo yagirizwa kuba ubwa mbere ikomoka ku muganga wo kuduha uburundi ukomoka kuri uwo muganga ukoze ubwicanyi muri mirongo irindwi na kabiri ariyo yatanguje zo kumakamara abatutsi bwa kabiri akaba ariyo sendede nyene yerekanwe ko urutoki nasiyo nzimisha mu mpuzamafunguro y'ubukango mu rwanda bikaba byerekana rero yuko iyo bigenze gutyo umugwi nk'ubu atakuntu gushikiriza ibiza bido mu rutoki kukuri ahubwo ibiza byigitsayo ukuri kubera mirongo irindwi na kabiri nuko twari tubyibukije icyabaye habanje yuko abo bantu muri ubu biyitira ubwoko bw'abahutu bagombye kumara abatutsi imitima y'agaciro niko ibyo severe yashingiye ko ni ukuvuga ibyabaye byo guhasha no guhana bene ukuntu batutse bakavuga yuko byabaye ubwicanyi bo bita ngo ihonyabwoko kuri ubu ushobora kuba ndengarugero cyangwa ikindi cyangwa mpuzamakungu mugabo kitari icuko gutegura kumara abahutu ikindi tugushikiriza ni uko uwo mugwi rero washikirije ico cegeranyo wari washinzwe wari wumvikanye ko yuko wowe urimwo aho gishobora kuba cokorwa n'ishami mpuzamakungu onu ubwene rero bigijeyo onu bwa mbere bagatanga kuvuga ngo izoba ari urwego ruri mu butungane bw'uburundi rugizwe n'abantu batanu n'abanyamahanga batatu n'uburundi babiri nyuma na nyine bakabigiza bikaza gukorwa n'abo barundi kandi bakenwa na bene gukora ubwicanyi kugira ngo ntihagire usubira kwemera ibiva muri ico cegeranyo ubwanyu n'uruhe ruhande ninde yotegerezwa gutangaza ibyakozwe mu by'ukuri mu mirongo irindwi na kabiri akabiha n'izina kandi abishoye yakuriwe ibyaha by'abanyabwoko bitozwa bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bidakozwe n'umugwi wagenwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu nta kuntu na kumwe zoza gukorwa ko n'abarundi na cane cane bagenwe n'abo nyene ubwabo bakomoka basanga ibyumviro na bene bigomba kubona ubwoko bw'abatuzi ubwa kabiri bashishije bakurikirana uko biri kugomba gukora ibikorwa nyene no mu rwanda urumva niho tugira tuti ibyo bakora byose n'ubwo aribo bafise ubutegetsi ariko bafise amaradiyo n'iki ni ngombwa itegeko buzosubirwamo kuko biri kubiri n'amategeko mpuzamakungu biri kubiri n'ibyakozwe mu isi yose aho batohoza abagomba kumara abatambo jenoside abatutsi bo mu rwanda aba- abo muri egisi yugoslavi byose bikorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ntibikorwa na igitwa ihonyabwoba murakoze turabashimiye murakoze mutima
navuganye kandi na frederic nzeyimana yatanguje urunani yise ubwo abacitse ku icumu n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'inyuma yaho bavuganye ari mu gisagara ca ottawa muri canada nawe nyene aravuga uko yakira ivyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe kuri uwo munsi wa mirongo ibiri ni umunsi utazibagiranwa ngo nyinshi z'abarundi twe twari tubizi kuva kera none ni nk'imyaka mirongo itanu y'akagaye n'agashinyaguzo yongera ko imyaka munani dutanguje urunani kugira ngo dusemerere kugira ngo dushike kuri uwo munsi w'ino munsi abantu bose twafatanije babuze abantu muri iyo myaka munani ino munsi ni ama aleluya gushimira imana kuko ni umunsi w'akataraboneka mu gihugu cy'uburundi ni umunsi w'iteka umunsi w'ubutungane bwa rugira umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi babuze ababo ni gushimira rero inzego za leta gushimira umugwi severe cyane cyane wahose gushyira uko kuri ahabona uno munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twaripfuje kandi nicyo twabonye imana ishimwe cyane naho ku bavuga ko ibintu nk'ivyo gutangaza ibyabaye mu mirongo irindwi na kabiri byokorwa n'inzego zijejwe ubutungane canke ishirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'abandi bafise ayandi mashirahamwe bavuga ko abatutsi nabo nyene bakorewe ihonyabwoko nk'uko babivuga nk'umugwi ase genocide cane cane bavuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu homwe muhavuga iki hamaze kuvugwa ibyo mirongo irindwi na kabiri ko ry'ihonyabwoko twebwe twari tuza tuzi neza yuko ubwa mbere inzego za leta z'uburundi zirabifitiye ubuhusha niko amategeko abivuga uburundi bwarasinye amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amahonyabwoko ku buryo bashobora kubikora bonyine nta na hamwe twigeze twibaza yuko uburundi butoshobora kubikora ubwo hari bamwe bavuga ngo bikorwa gusa na mpuzamakungu mu gusomya amategeko uko yanditse aya mpuzamakungu n'ay'uburundi birahura barayafashe abaca bavuga rero ko haba harabaye ihonyabwoko mirongo icenda na gatatu amahonyabwoko iba yarabaye mu burundi yategerezwa kwigwa iryo mirongo icenda na gatatu ku barivuga bategerezwa kurivuga uko iryo rindi ryo mirongo na kabiri ryiswe bakurikije ibimenyetso bimwe ubwo dusigura ni uku ihonyabwoko tuzi ko rikorwa n'amaleta rikorwa n'ubutegetsi rikorwa ryapangapanzwe rikahiga umugwi w'abantu iyo gihe cyose tubigarukanye ku mirongo icenda na gatatu twebwe twamaze tuca twibaza ninde ari ku butegetsi cyangwa ninde yari afise inguvu z'ubutegetsi mirongo icenda na gatatu abatutsi kuko bariho bishwe mbwa bishwe mu buryo bw'ihonyabwoko twe tubifata yuko abatutsi bishwe mu mirongo icenda na gatatu ahubwo ari ingaruka mbi z'ihonyabwoko ryo mu mirongo ine na kabiri ritigeze rihanwa nk'uko inama mpuzamakungu oni bivuga baravuga amahonyabwoko yose yadahanywe mu bisanzwe aragaruka akigarukiza akigarukiza byo mirongo icenda na gatatu kuri twebwe ni ingaruka mbi z'iryo honyabwoko aricyo gituma twe tuvuga ko n'abishwe mirongo icenda na gatatu nubwo bari abatutsi kuri twebwe bahitanywe n'ihonyabwoko ry'abahutu ryo mu mirongo ine na kabiri ritigeze rihanwa murakoze bashimiye namwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
u rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda covid 19 ayagena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe abavuganye n'ijwi rya amerika baragaragaza ko amabwirizwa y'amahinduka ateza igihombo n'ihungabana mu banyarwanda asomta kaboyi niyo nkuru adufitiye amabwiriza yatangajwe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yaje akurikira yari yatangajwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize yagombaga gutangira kubahirizwa guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri ayari yatangajwe afite umwihariko ku mujyi wa kigali itangazo ryaturutse mu biro bya minisitiri w'intebe rivuga ko muri kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe ni mu gihe kandi ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu mirongo ine kandi bigasozwa nta birori byo kwiyakira bibaye aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye ibi bikajyana n'uko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza covid cumi n'icyenda inshuro ebyiri aya mabwiriza yabaye nk'atungurana kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohowe mu cyumweru gishize tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u rwanda rurimo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya mirongo ine ku ijana cyangwa mirongo itanu ku ijana yo muri purayiveti igomba kuba ihari umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe ubwo gusohora andi mabwiriza n'aya mbere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye aya ntabyo twamenya kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi hari abagaragarije ijwi rya amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye bwanjye nari mfite ubukwe aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuba yamusubiza amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda kovide cumi n'icyenda zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe uyu ni dogiteri eugene rutembesa umwarimu muri kaminuza y'u rwanda ibi byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga uti noneho uyu munsi harahinduka iki dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye gutekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera byo umuhangayiko udashira ihungabana ridashira ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi minisiteri y'ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka omikro amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda buri hejuru ugereranije n'ubwandu bwariho mbere yo kuza kwa omikro mu minsi ine gusa uhereye tariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi abantu bagera kuri magana ane na cumi n'icyenda nibo banduye covid cumi n'icyenda icyenda mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe hari hasigaye haboneka mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya cumi na makumyabiri banduye usibye amabwiriza ashyirwaho na guverinoma leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana ane mirongo irindwi n'icyenda nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani na bitanu ijana na mirongo itandatu na batatu bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo urukingo naho ibihumbi mirongo ine na birindwi magana atanu mirongo ine na babiri bo bari bamaze guhabwa doze ishimangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe